Hello, Inyemime, Jamie Roger, um, me you all. Um, calling this video now, no, it's only because in drawing, ni I know for sure, Akeshi, um, Ghana tennis mean a lot to you. It was video now is a simple invitation, Akeshi, over join you ni what what what what help uh, Ghana tennis. Help, Eji, um, Akeshi, I know Ake, a lot of you have seen yeah. Facebook Hackation, we started a little um, foundation you know what kunawachiwa tennis foundation in ghana ni pepo seji yake wantu wake helpi um, junior tennis league in ghana Jenu kwago she junior tennis league under 12 under 14 under 16 boys and girls in ghana Want to know wantu na mebo na league ya ni chuchu ya migo sponsor na ametwa ametwa ewo um, what we, we, we are doing Jackie, um, what Bomadi what what what what gather some donations of uh, tennis ni bi ni making how total um, after 13 barrels ni worship kete. Uh the rest of the eh, uh, ni bi uh you know what to be energy one tony uh raise about ten thousand dollars ni what catchy I mean say ke ani na me fi I'll give you the details later. Shin nyene 10000 wosɛta ake wɔnta bia ne eh, eh wonya nyume ke many many were a chipping mo fiamo chipping here and there no bana mo fiamo gbe eh, facebook or te go fan me eh. ni obana ke wash e get over 8500 e wash what mo 1500 like 1500 nation ke in kani wo ya boni yo uh, um state se pe uh in kani wo itmo 20 ni wo 20 n'ime send video na eme ikpe ihe ahụ am asking ha kebe mkpa mofia mofa ake mofia mo ya go family page masị ndị gị nke ma mofia mo ni o chipping 50 dollars each 50 ke mofia mo chipping 50 dollars each eh, we 20 yen e ba fi 1000 dollars agbana wonye mi me ekumeni yo um europe eh, eh omo call yo wanyo forward am am am eh. ni ami wa me chipping few i think i can wanyo 10000 in no time ni um

chọn um, many mini mini rano kuti sani rano ri kɛ ghana i think ake will be a real good idea ni kɛnɛ few, few fio fio kama ha I agbɛnɛ the rest of eshika wɔkɛ wɔn put in in in a trust kuyɛ germany every three months ɛ ɛ ɛ sɛnɛmɔ ba yɛ kika mɛ use kɛnfɛ ne na ba fɛ koni tɛnɛ se nyɛ dumɔsie kun yɛ ghana eh, well again what i'm saying jimi nkpa mo fi amofa yago family in ni yɔ it must send right after this video. Eh ke fifty dollars ko ko ko o credit card o debit card ke 50 fifty dollars ke support wɔ wɔn na bɔ ne kyɛw kɛnkɛ ke support wɔ ekɔ in wie ɔdze gba 50 dollars ni ni as part of bohun o contribution to to to help tennis in ghana i don't i don't ɔna kɛ ɛɛ Eh. gamɛ wɔ yiwɔ ne ko akɛse eko me fie mu ɔnu mi yɛ wa yɔ kɛmu fia mu ya mɛnɛ kɛ n'ofi yɛ ya mɛnɛ kɛ n'ofi yɛ ya mɛnɛ kɛ n'ofi yɛ ya wa one year mɛnɛ kɛ n'okwete ten years later mine keno go ente two years later mine keno ente ye ke fie mi wa shike wo fɛn o fɛ ka gbosiko mine keno wo kete ye impact will be felt oni si ewe ne ke under twelve under fourteen under sixteen under eighteen bi ye wɔ wɔ wɔyɛ ITF tournament ko ni wɔ ba run one mɛ in in in August e ba start August twenty four e ba run till um, September second ɛɛ uh, eh, ɔmɔ kɔ yɛ oyɛ oyɛ dekani o schedule ba ara yɛ a ba tɛ a ka club back nobody help we we we run that tournament for them no kun want to wafira eh regular kiyam every year she regular she junior league no kun sane ya all the time e wo min pa nyefa mo fiamu eya eh eh go page New ko ofie ko gba oje mo fiamu ba na ke bo gba bo okay okay Fifty. 50 of course we more than fifty no turn ko me and that would be great when to go more than fifty no turn ko me when that would be that would be really lovely o min pa mo fine Omokoto no get in touch with me. Eh? Obanjo email e-, email me. Email address e is Be by uh, eh, R Crawford. Ona in first initial like last name At eh, at lt.life. Ona ji R Crawford at lt dot lt.life. Koto chami huen ino maji 914 843 4447. Uh, call you eh, outside of uh, outside of uh, USA when watch 001 914 843-4447. I hope Ake 2018 will be a great year for everybody. Me wish Mofiamo a uh, happy new year and healthy new year, um, um, blessings and, and, and, and all our wishes. And by 2019, um, by this time, and wòmí wish you ẹ̀yà kẹ wọ̀ wọ́ọ̀tì the way we, we expect. Uh, thanks and I will talk to you guys soon. Bye.